itanu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interineti mwajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabasuhuje mwese kandi baha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya kandi idi mubarak ku bavandimwe bacu b'abayisilamu mwese aho muri hose uyu munsi abayisilamu bo mu rwanda bifatanije n'abandi ku isi mu gusoza igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramazani mufuti w'u rwanda yasabye abayisilamu gukoresha iminsi mikuru birinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda uko mubizi ni umunsi mukuru kandi unakomeye kuko uba usoza igisibo gitagatifu cya ramadani iminsi mirongo itatu abenshi baba bakumbuye guhura ngo baganire eh, bagire uburyo basabana ariko ibi bihe turimo barabizi nta muntu n'umwe utabisobanukiwe ko ari ibihe bugarijwe n'icyorezo cya coronavirus uwo ni sheikh hitimana salim mufti w'u rwanda umupolisi yishwe akubiswe mu guhangana kwabaye hagati y'amatsinda y'abayisilamu ahatanira ubuyobozi bw'abayisilamu muri kongo israeli yatangiye kohereza abasirikare benshi ku mupaka w'intara ya gaza yo muri palestina mu rwego rwo kwitegura intambara yo ku butaka naho minisitiri w'intebe wa cote d'ivoire patrick ashi w'imyaka 65 y'amavuko yajyanywe mu bitaro i Paris mu bufaransa aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umupolisi yishwe akubiswe mu guhangana kwabaye hagati y'amatsinda y'abayisilamu ahatanira ubuyobozi bw'abayisilamu muri repubulika ya demokarasi ya kongo fidel niyongabo nibyo atubwira abandi mirongo ine na batandatu bakomeretse ku mugwa mukuru kinshasa igihe iyo migwi ibiri yahangana mu gitondo c'uno munsi ku wa kane mu gihe c'ibirori vyo guhimbaza aidi uno munsi ku wa kane nk'uko bitangazwa n'umukuru w'igipolisi yari yategekanije guhimbariza hamwe umunsi mukuru wa aid mubarak mu ntumbero y'ukwerekana ubumwe hagati yayo silvano kasongo ayoboye igipolisi ku mugwa mukuru kinshasa avuga ko hari intagondwa muri iyo migwi ibiri idashaka ko isengera hamwe uno munsi abapolisi barashe imyuka ibabaza mu maso hamwe n'insoro mu ntumbero yo gushwiragiza abariko barahangana abari mu migumuko bateye amabuye abapolisi bongera barasambura imodoka y'igipolisi amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye umupolisi ariko arakubitwa mu mutwe gushika hagwa hasi mu nyuma yaturiwe umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru kinshasa silvano kasongo yemeje ko umupolisi yapfuye inyuma y'uko aturiwe abandi mirongo ine na batandatu barakomereka inyuma y'ivyabaye ku mugwa mukuru kinshasa ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru wa aid mubarak mu gisagara ca goma mu buseruko bw'igihugu vyahagaritswe minisitiri w'intebe wa cote d'ivoire patrick ashi w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yajyanywe mu bitaro ipari mu bufaransa thomas kamirindi abaye inkuru irambuye nk'uko ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza kibivuga patrick ashi yinjiye ibitaro ejo bundi kuwa kabiri kubera umunaniro mwinshi bikabije agomba kwisuzumisha bihagije nyuma akazakomeza aruhukira mu bufaransa mbere yo gusubira mu gihugu cye abanyacote d'ivoire babona muri patrick ashi umuntu ushobora gusimbura perezida alassane ouattara cyane cyane ko bombi ari n'inshuti magara ashi yabaye minisitiri w'intebe mu kwezi kwa gatatu gushize nyuma y'abandi babiri bari bamaze gupfa bakurikirana mu gihe cy'amezi arindwi yasimbuye hamed bakayoko wari umaze kwitaba imana aguye mu bitaro mu budage afite imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko kandi azize kanseri bakayoko nawe yari yarabaye minisitiri w'intebe mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize asimbuye amadugon kuribari wari umaze kwitaba imana afite imyaka mirongo itandatu n'umwe azize indwara y'umutima igihe gito cyane avuye kwivuza mu bufaransa kuribari na bakayoko bapfuye abantu bo muri leta ya cote d'ivoire bavuga ngo nabo bari bafite umunaniro mwinshi ukabije perezida watara yari yagize kuri bari kandida w'ishyaka rye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yari hafi cyane kuba kuri bari amaze kwitaba imana uwatara yafashe icyemezo cyo kwiyamamaza mu mwanya we atsindira manda ya gatatu mu kwezi kwa cumi gushize
imibare y'abamaze guhitanwa n'ikiza cya covid cumi n'icyenda muri afurika y'epfo iri hejuru cyane yitangazwa ku mugaragaro na leta inkuru ya fide niyo ngabo ikigo kijejwe ubushakashatsi ku bijanye n'ubuzima muri afurika y'epfo kimenyesha ko abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itatu na batatu muri ico gihugu bapfuye bahitanywe na covid cumi n'icyenda barenga igitigiri kigera ku bihumbi mirongo itanu na bitanu c'abapfuye gitangazwa icese na leta ico kigo carakwirikiranye ibitigiri vy'abapfuye birengeye ibitangazwa na leta kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri raporo iherutse gusohoka yashizwe ahabona ejo kuwa gatatu ico kigo catangaje ko abantu ibihumbi ijana na mirongo itatu na batatu bapfuye bahitanywe n'ikiza ca covid cumi n'icyenda ivyo umuntu abigereranije n'igitigiri c'abantu ibihumbi mirongo itanu na bine n'amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani gishikirizwa na leta kuva ico kiza gitanguye afurika y'epfo yarashizeho zimwe mu ngingo zikomeye cyane ku isi zijejwe kurwanya covid cumi n'icyenda mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'igihe ibitigiri vy'abari bayanduye vyari bikiri hasi ikigo kijejwe ubushakashatsi ku bijanye n'ubuzima gitangaza ko ibitigiri vy'abapfuye bahitanywe n'umugero wa covid 19 vyiyongeye cyane kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ndaca ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri afurika y'epfo bwavuze buno nyene kuri raporo y'ico kigo israeli yatangiye kohereza abasirikare benshi ku mupaka w'intara ya gaza yo muri palestina mu rwego rwo kwitegura intambara yo ku butaka thomas kamirindi abafitiye iyi nkuru umuvugizi w'ingabo za isirayeli liyotona koronel jonathan conricus yatangaje ko bamaze kugeza ku rukuta rutandukanya isirayeli na gaza brigade eshatu ni ukuvuga abasirikare barenga ibihumbi makumyabiri n'ikigo cya gisirikare cyihutirwa abakuru b'ingabo bazayoboreramo imirwano koronel conricus yavuze ko umugaba mukuru chef d'etat major w'ingabo za isirayeli general aviv kokavi yagiye kubasura uyu munsi no kubaha amabwiriza yo kuryamira amajanja igihe cyose isirayeli iritegura intambara yo ku butaka nk'uko yabigenje mu bihumbi bibiri na cumi na kane no mu bihumbi bibiri n'umunani ibihumbi bibiri n'icyenda mu ntara ya gaza nubwo amahanga yahagurukiye gukomakoma intambara yanze gucogora imitwe y'abanyapalestina hamas na jihad islamic bazindutse barasa ibisasu bya roketi byinshi nk'urubura muri isirayeli indege z'intambara za isirayeli nazo zakomeje kurasa muri gaza kuva imirwano itangiye kuwa mbere ushize izi ndege zimaze gusenya amagorofa maremare atatu isirayeli ivuga ko hamas yakoreragamo muri gaza mu bantu bamaze kugwa muri iyi mirwano minisiteri y'ubuzima ya gaza ivuga ko abanyapalestina bamaze gupfa ari mirongo inani na batatu barimo abana cumi na barindwi n'abagore barindwi abandi bantu barenga magana ane na mirongo inani barakomeretse hamas yemeje ko koko umugaba mukuru w'ingabo zayo n'umubare w'abandi barwanyi itavuga umubare bishwe barashwe n'indege z'intambara za isirayeli jihad nayo ivuga ko imaze gupfusha abarwanyi bayo barindwi ku ruhande rwa isirayeli abamaze guhitanwa na za roketi ni barindwi barimo umwana umwe w'imyaka itandatu y'amavuko n'umusirikare umwe ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imwe n'imwe bararega leta y'ubushinwa ibyaha bikabije byo guhonyora uburenganzira bwa muntu bw'aba uyuguhuru thomas kamirindi abaye inkuru uwiguru ni bamwe mu moko agize abaturage b'ubushinwa nabo mu idini ry'abayisilamu biganje cyane cyane mu ntara ya Xinjiang iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ubushinwa ibihugu bimwe na bimwe n'abashakashatsi bemeza ko leta y'ubushinwa ifungira abawiguru amamiliyoni mu bigo by'imirimo y'uburetwa ikabakorera iyicarubozo kandi ikabafunga imbyaro ku ngufu itanabibabwiye leta y'ubushinwa yo ihora ibihakana ikavuga ko muri ibyo bigo ahubwo ibigishiriza imyuga mu nama mpuzamahanga yabereye ku ikoranabuhanga kuri iki kibazo cy'abawiguru amahanga arangajwe imbere na leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza n'ubudage yasabye ubushinwa kurekeraho kubahohotera iyi nama yahuje abantu ijana na mirongo itanu na babiri barimo abahagarariye ibihugu mirongo itanu na kimwe nabo babarirwamo bambasaderi barbara woodward w'ubwongereza na christophe Husgen w'Ubudage muri Loni. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, Linda Thomas Greenfield, nawe wari uri muri iyi nama, yatangaje ko guverinoma ya Perezida Biden izakomeza guhaguruka no guhagarara no kwamagana ibyo muri Xinjiang kugera igihe leta y'Ubushinwa izahagarikira kuhakora nk'uko yabyivugiye mu magambo ye bwite ibyaha byibasiye inyokomuntu na jenoside kuba Uighur n'abandi banyakamwe bo muri Xinjiang. Kenneth Roth umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch we yagaragaje ko ubushinwa burimo bukora ibishoboka byose kugira ngo butazaryozwa ibyaha byibasiye inyokomuntu bukorera abayuguru nawe ni amagambo ye bwite umunyamabanga mukuru wa amnesty international agnes kalamar yavuze ko ari ikigeragezo gikomeye ku nzego zose ziharanira uburenganzira bwa muntu mu rwego rwo gukora anketi ku birego by'amabi leta y'ubushinwa ikorera abaturage bayo bwite b'abawiguru no kubiryoza ababikora ambasade y'ubushinwa muri loni yari yoherereje inyandiko abahagarariye ibihugu byabo mu muryango w'abibumbye bose uko ari ijana na mirongo cyenda na batatu ibasaba gusuzugura iyi nama iti kuyijyamo bizangiza umubano n'ubufatanye dufitanye namwe
barakoze bagenzi bacu fideli nyongabo na thomas kamirindi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ni kuri radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ibiganiro byacu birakomeje tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhereye mu rwanda mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwatangije ubuhuza hagati y'abaturage bo mu midugudu ya kangondo na kibiraro i nyarutarama mu mujyi wa kigali umuhuza agamije kumvikanisha impande zombi ku kibazo cy'imitungo y'abaturage mugenzi wacu venisite nshimiyimana yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda eric bagira ubusa abanza kumubaza niba yabashije gukurikira ubwo buhuza nakubwira ko ubwo buhuza hagati y'umujyi wa kigali n'abaturage bo mu midugudu ya kangondo na kibirari nyarutarama itangazamakuru ritabashije kubukurikirana ndetse n'abandi batarebwa n'icyo kibazo umuhuza bwana didas nshimiyimana ari nawe visi perezida w'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ari kubahuriza mu cyumba cy'urukiko rukuru rwimukiye hano i nyamirambo ni ukuvuga ngo biri kubera mu muhezo ni ubuhuza bureba imiryango ingahe ni ubuhuza bureba imiryango makumyabiri n'irindwi yatanze ikirego yagombaga kuburana ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu ariko hanze aho ngaho hari n'abandi baturage batanze ibindi birego umuhuza akababwira ko batabihuriza hamwe kubera ko navuga ko yavuze ko batinze ariko anabizeza ko hagati yabo n'umujyi wa kigali hazabaho ubwumvikane nabo bakagenerwa igihe cyabo waba se wabashije kuganira n'abaturage barebwa n'ubwo buhuza kugira ngo wumve icyo babuvugaho venuste ntabwo twaganiriye byinshi ariko bake nabashije kuvugisha ndetse wenda ufatiye no ku bindi biganiro twagiye tugirana byagiye bitambuka abaturage bari muri ubu buhuza hafi ya bose batsimbaraye ku kugira ngo babone amafaranga aho kubona amazu baba abari mu biganiro yewe n'icyo cyiciro kizafatwa mu kubahuza mu kindi cyiciro kizaza nyuma tugana ku musozo wakwibutsa muri make abumva ijwi ry'amerika intandaro y'ubwo buhuza jenuse nakubwira ko intandaro y'ubwo buhuza ni imiryango ubu ngubu isaga igihumbi ituye i nyarutarama mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo yubakiwe inzu ariko haza kuvamo indi miryango itarishimiye izo nzu kubera ko bavuga ngo mu magambo yabo ngo zimeze nka studio ntabwo zihuye n'agaciro uh, k'imitungo yabo noneho bajya kurega mu kurega rero nibwo basanze ibirego byabo bisa umucamanza abagira inama yo kugira ngo bagane inzira z'ubuhuza inzira z'ubuhuza rero nk'uko nakubwiye dutangira biracyakomeje ntabwo tuzi ngo barigeze hehe ubwo ntihaza kugira ikiza kuvamo wenda turaza kuyitangariza radiyo y'ijwi rya amerika ariko nkakwibutsa ko hanze aha ngaha hafi aho ngaho hari indi miryango yarangije kwimukira mu mazu babubakiye i busanza ariko abangaba bagitsimbaraye bakavuga bati ntabwo twajya muri ayo mazu baduha amafaranga tugende twiyubakira ahandi eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i nyamirambo i kigali aho ngaho i nyamirambo eric hatuye abayisilamu benshi bizihiza umunsi w'irayidi ubabwire ko ijwi ry'amerika ribifurije kugira umunsi mwiza kandi nawe umunsi mwiza umunsi mwiza nawe venuse nshimimana ndetse n'abo bayisilamu bandi tuve mu rwanda twerekeza muri kongo aho abaturage bo mu mujyi wa uvira uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana urupfu rw'umunyamategeko wishwe arashwe n'umusirikare wa kongo ufite ipeti ry'amajoro inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira
aba baturage bo mu mujyi wa uvira biganjemo urubyiruko bakoze imyigaragambyo bafunga umuhanda batwika purizo ya polisi ya mbwamabe na kontineri y'igipolisi iri kuri murongwe uru rubyiruko rwakoze imyigaragambyo rumwe rufite imbunda zitandatu rwavanye kuri polisi ya mbwamabe rwagendaga rurasa hejuru rusaba yuko baruwa majoro katembo jean pierre rukamwikisha amabuye cyangwa rukamutwikisha esanse jacques sododo twahuriye kuri murongwe ari inyuma y'abari mu myigaragambyo uyu munsi hazindutse inkuru zimeze nk'azibi hano mu ivire ya uvira abasoda basinze bica abantu bica umuntu urabona kugeza ubu ngubu populasiyo yahagurutse yashaka kuko uwo musoda bamugarura nabo bakamwica izo nizo zazindutse hano mu ivire batwitse ibiro bya polisi batwika batsa amapine mu ibarabara bene ibyo bintu byinshi cyane abaturage ubu nyine bafite imbunda mu ibarabara baragenda bakubita amasasu mu ibarabara bashaka yuko barekura bazana uwo umusirikare wicanye bakamwica nawe bamwe mu muryango wa nyakwigendera bavuga yuko mu ijoro metero aramba rodrigue yaratabaye abaturanyi be bari batewe n'abajura ageze mu nzira iwe na murumuna we bahura na majoro katemba ari gutongana n'indaya bashaka kumubaza icyo bari gupfa n'iyo ndaya arabafata ajya kubafungira kuri polisi nyuma katemba aza kuzana imbunda arasuye umunyamategeko amasasu atandatu umuyobozi uhagarariye urugaga rw'abavoka muri uvira madame barame maroyi yavuze yuko batazongera kuburanira abapolisi cyangwa abasirikare kuko bari kubica kandi bari basanzwe baburanira ku buntu twasigiye ubutumwa abayobozi ko tutazongera kuvuganira abasirikare cyangwa abapolisi kuko turabavuganira bakatwica kandi ntacyo duhembwa na leta ya kongo Andre Biedunia ni umuyobozi wa sosiyete sivile wari kumwe n'uru rubyiruko rwari mu myigaragambyo bashikiriza igisirikare imbunda zitandatu bafashe basabye general de brigade joseph mbanza rwana by'intangarugero majoro katembo jean pierre warayicanye cyakoze ku ruhande rw'umuyobozi wungirije wa fardc muri uvira general de brigade joseph mbanza yavuze yuko uyu musirikare wicanye yari asanzwe akorera muri grupema wa bijombo kandi ko azahanwa by'intangarugero uyu wakoze ibi azaza imbere y'ubutabera aburanishwa imbere y'abaturage avanwa mu gisirikare bamucira imyaka mirongo itanu y'igifungo mwamenya yuko umwaka ushize bibiri na mirongo ibiri umusirikare wa fardc yisharasha abantu cumi na babiri bo muri sange ho muri teritwari ya uvira naho umwaka w'ibibiri na mirongo ibiri na rimwe abandi basirikare ba fardc bishe barasha abaturage babiri bo mu rusenda n'abandi baturage babiri ahitwa kakongo hafi yo ku mugorore muri teritwari ya fizi vedasi ngavu ku bwaragijwe igihe amerika ubuvira mutarakivuyeho
tugaruke gato mu rwanda abayisilamu bo mu rwanda bifatanije n'abandi ku isi mu gusoza igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramazani aho bakoreye isengesho kuri stade ya kigali i nyamirambo nubwo bemerewe guhurira mu isengesho mufti w'u rwanda sheikh salimo hitimana yasabye abayisilamu gukoresha iminsi mikuru birinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda inkuru ya mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kaboyi
mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo abayisilamu bo mu rwanda bakoze isengesho ryo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa ramadhani isengesho ryabereye muri stade ya kigali nyamirambo stade isanzwe yakira abakabaka ibihumbi icumi ubu yasengewemo n'abagera kuri magana atanu mu rwego rwo guhana intera birinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mufti w'u rwanda sheikh hitimana salimu yasabye abayisilamu bo mu rwanda kwirinda ibirori byabakururira kwandura covid cumi n'icyenda asaba buri wese kwirinda amahuriro mu by'ukuri koko nk'uko mubizi ni umunsi mukuru kandi unakomeye kuko ubusoza igisibo gitagatifu cya ramadani iminsi mirongo itatu abenshi baba bakumbuye guhura ngo baganire bagire uburyo basabana ariko ibi bihe turimo barabizi nta muntu n'umwe utabisobanukiwe ko ari ibihe twugarijwe n'icyorezo cya korona virusi kimaze gutwara roho z'abantu ndetse n'ubuzima bw'abantu benshi bityo iki cyorezo ntabwo dushobora kugiha amahirwe y'icyuho ubwo rero ibijyanye n'ubusabane muri iki gihe ntabwo byemewe byaba ari ibikorewe mu rugo n'abantu bake ariko igihe tuzaba tuvuye muri iki cyorezo cyangwa tugitsinze burundu ubwo tuzabimenyeshwa tuzasabana imana niyo nyiri impuhwe niyo nyiri imbabazi na nyiri ububasha nibaza ko tugomba no kuzirikana tugahuza amasengesho yacu kuri yo tuyisaba ko yadukiza iki cyorezo umunsi mukuru w'irayidi ubaye mu gihe ubukungu bwa benshi bwasubijwe inyuma na covid cumi n'icyenda gusa ubuyobozi bw'abayisilamu mu rwanda bwatangarije ijwi rya amerika ko bakusanyije amafaranga agera kuri miliyoni magana atatu yo gufasha abakene muri iyi minsi mirongo itatu bamaze bafunze shehemani iriho isimayeli umuyobozi ushinzwe ibwirizabutumwa mu muryango w'abayisilamu mu rwanda kuri mikoro y'ijwi rya amerika cyane rwose byadushobokeye mu buryo bwo gutanga ibiribwa mu turere twose tw'igihugu hafi ya twose abo tutabashije kugeraho twaboroheje amafaranga ku matelefone yabo mu turere twose ku buryo nibura abantu ibihumbi bibiri bagiye babona amafaranga nibura atari munsi y'ibihumbi icumi icumi kuri buri muntu kugira ngo uyu munsi tunawizize kandi tunibuka ko imvugo y'intumwa y'imana muhammad tubwira ko uyu munsi tugomba kwirinda abantu ko babwirirwa cyangwa se basabiriza mu muhanda twatanze nk'ibintu bishobora kuba byarenga na miliyoni magana atatu ndetse nyakubahwa ufite mu rwanda sheikh hitimana salimu abishyiramo imbaraga ashishikariza abayimamu b'uturere abayimamu b'intara abayimamu b'imisigiti kugira ngo hatazagira umuntu wicwa n'inzara cyangwa se ubura icyo kurya ku mugoroba wo gusiburuka kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa mirongo itatu w'uku kwezi dushoje kwa ramadani nta mwisilamu muri rusange wigeze ubura ibyo kurya twatanze imiceri twatanze ibishyimbo twatanze amavuta twatanze ibiribwa muri rusange nubwo gusoza igisibo gitagatifu byakorewe hamwe mu isengesho ryabahuje benshi baremeza ko hagaragara itandukaniro ry'iyirayidi n'izindi zabagaho mbere ya covid cumi n'icyenda twashimiye imana kuba twongeye guhura muri iki cyorezo hagati aha cyane byarahindutse cyane ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu niba twaba twahamagaraga inshuti bavandimwe tugasabana ubu ntibikiriho ubu ni ukuvuga ngo ni wowe n'umuryango n'abana mu rugo gusa ni uko bikarangiriraho ntabwo bikiri nk'uko byari bimeze ya kovide kubera ko hari gusabana tugatubira inshuti n'abavandimwe ariko ubu ngubu ni ugusabana n'umuryango abantu mubana mu nzu gusa bikarangirira aho ngaho nyine kuva kovide cumi n'icyenda yagera mu rwanda byabaye ubwa mbere abayisilamu bemererwa guhurira mu ruhame ari benshi n'ubwo urujya n'uruza rwari rwagabanutse mu muhanda ugereranyije n'uko byari bimeze mu myaka ibanziriza kovide cumi n'icyenda usibye no kuba nta bantu bemerewe gukora iminsi mikuru no ku masoko abayagiyemo ku munsi w'ejo nta kintu kidasanzwe cyagaragazaga ko uyu munsi ari irayidi nk'uko byahoze aho wasangaga abaguzi babaye benshi mu masoko ndetse n'ibicuruzwa bimwe na bimwe byiganjemo inyama byabuze kuri ubu ubuzima bwasaga nk'ubwakomeje nk'uko bisanzwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
abayisilamu bo mu burundi nabo ntibasigaye inyuma muri ibyo birori mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na dr dusabe ibrahim hamisi umwe mu mboneza z'abayisilamu bo mu burundi amubwira ukuntu bahimbaje uyu munsi nk'uko mubivuze ni umunsi ukomeye cyane mu buzima bw'abisilamu aho turamuka tuwuhimbaza ni ukuvuga kurangiza amafunguro byari tumazemo ukwezi ayo mafunguro nayo akaba ari inkingi ya kane mu bindi bitanu tugize ubwisilamu iyo hageze rero iminsi nk'iyi nk'uyu aba ari umunsi ukomeye cyane turawuhimbaza turasenga tugasangira tugatemberanira ukuri n'umunsi uba ukomeye cyane kandi ngaha nk'uko uwimbagije ngaha mu burundi uyu munsi twawuhimbaje bwagenze neza nk'uko biba bikorwa mu migigwa yacu y'abisilamu muri iki gihe muri ko murahimbaza uwo munsi mukuru hariho ibitandukanye n'ibyabaye imyaka iheze aho habaye ikiza ca korona covid cumi n'icyenda icyo kiza nta ngaruka mbi cyagize ku kuntu musanzwe mutegura mukongera mugahimbaza uyu munsi mukuru nk'uko mubivuze turabizi twese isi yugarijwe n'ikiza cya korona aho usanga cyarahinduye imibereho y'abantu ko bahora bakora ibintu ntibikuri kwa kundi natwe rero ngaha mu muryango w'abisilamu twahimbaje umunsi mukuru mugabo hari byinshi biba byahindutse murazi mu minsi mikuru nk'iyi abantu baba bashaka kuramukanya bakumburukanye barwane mu nda ibyo rero nk'ubu muri iyi minsi ntibiba bigishoboka byasaba yuko abantu baza guhimbaza bamwe bamwe mbere banashaka muri rusange abatari bake bagiye bambaye masike ugasanga bambaye agapfukamunwa rero hari n'uwo usanga bapfa kuyoberwa mu bakunzi ba kera hari byinshi biba byahindutse rero natwe turagerageza gukurikiza amabwiriza yo kwikingira n'aho nk'uko mubizi ahahuriye abantu benshi hari igihe usanga hari akacani kariya katashobotse rimwe na rimwe ugasanga nk'ugukaraba ntibyagiye bikorwa nk'uko leta yabwirizwa ariko wasanga ahatari hake bashyizeho aho bakarabira kugira ngo noneho tubandanye twirinda icyo kiza ariko nk'ibirori byatanguriye cyangwa eka mwabikoze mu bisanzwe bibera mu misigiti ibyo byoba ari byo ubundi rero mu minsi nk'iyi ibirori bibera rero ahantu hisanzuye ku bibuga niko byagenze nyine n'abantu baje ku bwinshi ku bibuga bitandukanye basidukana n'iyonka hanyuma turaza turahurira hamwe turigina uyu munsi turasenga turahimbaza imana turumviza n'inyigisho zitandukanye ntabwo icyo cyasize
icyiciro cya nyuma cy'irushanwa ry'umukino w'intoki wa basketball league bare mu magambo ahinnye kizatangira ku cyumweru i kigali mu rwanda imikino izamara ibyumweru bibiri radiyo yanyu ijwi ry'amerika yabigize umwihariko wayo izabagezaho iyo mikino yose mu gihe izaba irimo ibi muzajya muyisanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose musanzwe muzi iyi mikino izahuza amakipe cumi n'abiri akomeye kurusha ayandi muri iki gihe muri afurika mbere y'uko irushanwa nyirizina riba uyu munsi umunyamakuru wacu wa siporo mu rwanda jean claude myandinda arakomeza atubwira uko amakipe azahangana ateye gahunda yo kubasogongeza ku miterere y'amakipe azaseruka mu irushanwa rya basketball africa league irakomeje muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amakipe atatu yo mu itsinda rya kabiri ariyo petro de rwanda yo muri angola as sare yo muri maroke na as polisi yo muri mali petro de rwanda yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani ikaba ifite ibikombe cumi na bine bya shampiyona basketball mu cyiciro cya mbere muri angola ndetse n'ibikombe bibiri bya afurika ku makipe yabaye ya mbere wayo ni ikipe ya kabiri mu bigwi no mu buhangange muri angola nyuma y'ikindi gikonyozi primero de agosto ikibuga cy'iyi kipe giherereye mu nyubako yitwa pavilao da sidadela yakira abantu ibihumbi bitandatu na magana inani abasore b'inkorokoro petro de rwanda izaserukana muri bar biganjemo abenegihugu barimo kabuhariwe gerson domingos wavuye muri mukeba primeiro de agosto uyu mwaka umutoza wa petro de rwanda ni umunyabrezil jose alves dos santos neto akaba yaratangiye kwitoza umwaka ushize ayihesha igikombe cya shampiyona ndetse atorwa nk'umutoza wahize abandi muri angora tugeze ku ikipe ya as sare muri maroke iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri n'umunani iri mu makipe y'ibigugu muri basketball yo muri iki gihugu ikaba imaze gutwara ibikombe birindwi bya shampiyona abakinnyi ba as sare bakunze guhabwa izina ry'irihimbano rya corsair bisobanuye abashimusi bo mu nyanja as sare yambara imyenda y'umutuku n'umweru iyo iri mu gukinira ku kibuga cyayo giherereye mu nzu y'imikino ya el bwazawi yakira abantu ibihumbi bibiri iyo yasohotse yambara umukara n'umweru mu bakinnyi bagomba kwitonderwa ikipe ya as sare yitwaje twavuga Sufyan Kurdu, Abdelhakim Zuita, Abdelrahim Naja, tutibagiwe muzehe wa kazi Zakaria El Masbahi w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko. Dusubikire ku ikipe ya AS Police yo muri Mali ibarizwa mu mujyi wa Bamako, umurwa mukuru w'icyo gihugu, ikaba igizwe n'abakinnyi b'abapolisi bavanze n'abandi baturage basanzwe. Iyi kipe yambara imyenda y'amabara y'umuhondo n'ubururu iyo yakiniye ku kibuga cyayo cyo mu nyubako yitwa Pavillon des Sports Modibo Keita, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu abantu igihumbi n'ijana mu gihe yagiye gukinira hanze as polisi yambara imyenda y'umweru n'umukara mu rwego rwo kugerageza guseruka muri iri rushanwa rya bari yikwije as polisi nayo ntiyatanzwe mu nkundura yo kwiyambaza abakinnyi b'abanyamahanga yanyarukiye muri leta zunze ubumwe za amerika iwabo w'umukino wa basketball isinyisha abakinnyi babiri aribo michel mailo na nzeyakol jawaci kuri aba ngaba hiyongeraho umusore nyamuremure w'umupivo ariwe toma brahima umunyasenegali ufite uburebure bwa metero ebyiri na santimetero cumi n'eshatu agapima ibiro ijana n'icyenda mu gice gikurikiraho turaterera akajisho ku ikipe imwe isigaye yo mu itsinda rya kabiri ariyo force za armee polisi yo muri kameruni ndetse n'amakipe abiri yo mu itsinda rya gatatu ariyo zamareke yo mu misiri na as duwane yo muri senegali yari claude munyandinda i kigali ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona cyane cyane mwe musoje igisibo